Yo, Blubs, don't put me on your top 10 celebrity stylish of the year no more. I don't like it. All these your musicians and celebrities or whatever people you compare me with they are all friends to tailors. They don't even wear original stuff. I beg hello welcome to my channel my name is jedidiah morin if not today now you dey be your first time wey be say you take this talking here stop oh stop making noise i have talking in this compound <laughs> sorry guys if not today hmm, be your first time maybe say you take this your kuro eye they, they see me for this my channel beg, eh make you help me hit the subscribe button this red subscribe button under this video and make you turn the bell notification for those of you now, be say that they support this my ministry i say thank you so much god bless you i really appreciate all of you. so today um, video now about uh, this our nigerian celebrity what they call um, timaya and then this one i just play is a uh, video just now timaya a nigerian celebrity now from that uh, bayelsa state now come from oh which kind of talking be this now <laughs> the talking is going for this christmas so no, no worry um so um timaya a nigerian celebrity when um Therefore, when he grow from Bayelsa State. It's from is from Bayelsa State, and um, the guy and um, a musician, and I like the music well. well. Don't come out because of um, um, these um, fashion bloggers. They, they try to uh, talk about them uh, stylish uh, celebrity where they say they wear designers. So they call Timaya among those uh, people. So Timaya come comment. Now be this video one I just watched now. Say me they no compare with all these Nigerian celebrity and musician. Say because some of them na they no dey wear original stuff eh, they no dey wear original uh, eh, uh, eh, designer cloth say na dem be uh, uh, friends to nigerian tailors dem be friends to tailors say so make dem no try am next time make dem no uh, compare am um, the thing no go down well with a lot of um, a lot of nigerians and some of them really come as come blast am to tell am say that thing wey he talk they know some of most people no support um, waiting talk and among those people where they say they not really like waiting he talk na be this ike ogbonna this guy ike ogbonna na see nigeria celebrity they dey act film na him come still talk say some people where they say dem dey they talk say they no they wear uh, nigeria this thing and na aba meanwhile na aba aba made. na they dey wear so instead of them to promote nigeria uh, uh, tailor dem dem they they talk say na. Uh, then they wear um, foreign things so the thing no just go down well with them. and um, now make i say make me i follow Shukmat for this matter see um, frankly speaking eh, if you look at i say man i don't mind this turkey o i say they go for this christmas man i don't mind I made dey there dey make noise so um, what what i want to talk concerning this thing where uh, timaya do so eh, eh, for me eh, i sense element of pride in what timaya just said because timaya wey they see so I like am well well. Na one of the musicians obviously I like for this Nigeria because I know where how Timaya take start. And Timaya a person will be say he talk truth. You know they hide where e come from. Now plantain na this boy they sell. Plantain. Now plantain seller before God come pick him from nobody to somebody. But from this kind of statement when he make, um, I can see say uh, element of pride Don't enter, don't enter him. So e not too good for waiting in talk because why I say waiting in talk not too good be say as nigerian celebrity now they're supposed to even promote all this our local stuff all this our local things wey you see so all this our local tailors they're supposed to promote them because you see the difference between plantain chips and kpekere na packaging na packaging this our nigeria tailors wey you see so They eh, know how to do their work see if all these our celebrities start to package them eh, all these are american um, people dem go want to they go want to they go want to patronize them because now what you get now you they now now how you package yourself nine people they take they they they value you if all these our celebrities start to they patronize all these our nigeria tailors you go see say because why when they call all these people now say they be designer be say their own celebrity they don't package them they they wear their things they don't they so they, they don't package themselves so they don't be a eh, eh, designer they don't be celebrity tailor not tailor tailor na tailor as far as i'm concerned those people wey they see so one na they call designers eh the ones wey we say they e this our nigeria if you see some of our nigerian tailor if they design clothes for you eh you not go believe say na na they not even do that kind of design those kind of clothes. so all this thing boils down to we not valuing what we have like i don't, i can't just see and say the, all these things now, inferiority complex now go call am because why i say so We say some of all these our nigerian people wey they see so Not be only the celebrities dem dey do those things. some of the way they see so eh if they just go america for only one month o oh, only one month o oh, my country people only one month when they come back they will come dey begin to speak I wanna, I wanna. they will just change their accent they will begin to speak like um, oyibo people but make you help me look all these oyibo people Where they see so oyibo man no if they like make they stay nigeria for ten years ten good years or even twenty years they can never change their accent you can never see oyibo man speak like igbo or speak like yoruba no but we only one month now we go go abroad come back we go change our accent we go begin dey speak our now if you see some when dey dey speak sef so you go dey laugh so all these things wey you dey see so eh make we as nigerians wetin me i dey try to tell all these celebrities timaya see eh let me tell you i like you i like you well well you be one of my favourite celebrities? but i take god beg you make you dey patronize our nigeria tailors nothing do them they are good nothing do them they are very very okay Look at this. See our musicians now. See now we don't value our music. Not be David, not be not be not be world class musician now. Because we they, they don't they, they, just as they, they value our musician now this than Davido. when I see do them, make they see they value our uh, fashion, our tailors them. Make they, they value our tailors because our tailors then they try. Now this thing now they do us so they uh, eh, make us well down to rice now. Most people they know the green they eat. Nigeria rice, they say Nigeria rice no good. but funny enough health wise health wise me as you see me so eh i know they eat foreign rice i no tell you lie i can never one nigerian rice get good taste na dey sweet pass health wise nigerian rice na dey more healthier because one they no use chemical for nigerian rice see all this foreign rice if you think a na lie i talk eh go carry uh, all this our foreign rice now carry foreign rice now cook them. no warm the foreign rice like three days four days nothing go do am e no go spoil It e go there as e dey But cook our Nigerian rice. Only cook our Nigerian rice. The next day, it, it, cook our Nigerian rice. If you know woman, the next day you go see say it don't spoil. Because what? Now original and now natural something. Natural, it just be like a banana. When you use a chemical, take a, it just be like banana where we say them. Okay, sorry, apple. When you, all this apple, me, as you see me, so apple. When you go see some people, if uh, they, when, except me, I go abroad. Now I go eat apple. But any apple where we say they carry come this country, another shop. they chop all this apple wey they see so most of them they don't inject am with things some of this apple they senior my children what we say they since all they pluck and dem senior there, their seed can never grow if you carry that apple down cut and say make you put the seed for ground If you say so um, the apple not suppose um, do well for nigeria because of our weather but anything wey be say a seed you plant them, you water them. That is supposed to germinate go try and make you carry all this our apple What would they see for here but plant am it not go grow if you see where some they they chop the apple they package they chop the apple i go just they laugh What wetin do pawpaw wetin wey be say go make me come leave Papa. leave guy the egg leave uh, shower shop leave fruit better leave mango better fruit wey be say they grow for here i can't go They they spend my money saying na apple i dey buy wetin i wan take am do apple where they don't they don't they don't pluck since 19. nineteen chacha nineteen they no date come carry and come nigeria eject am now come carry and take design on our on our table They do so una they chop oyibo fruit meanwhile we get our local fruit wey be say natural wey be say you go go backyard pluck and chop It go give you better vitamin for your body no if you don't anybody make with the value wetin we get because the difference between bakery and plantain na packaging Bakery na bakery, plantain na plantain na just that packaging so when they come package and finish you go call this one plantain chips we nigeria will go fry this one we go put it inside and we go call it bakery. Now the same thing that is how it is in all this fashion so make we make all this celebrity make una package our our tailors so so that other uh, foreign country other people they go see the value waiting we get enough of all this uh, eh, i wear designer clothes. who designer clothes help who designer clothes? who, who designer cloth help now go now. so people if if you get the asset fine you get am if you no get am speak like our nigeria see see queen elizabeth queen elizabeth no go fit speak igbo e no go fit speak yoruba so no just begin the form the form the form porch the form and maybe nothing wey be say you be na just only one month now you go spend for for abroad you can't come back on the fake accent all those things that inferiority complex e no good so now wetin i to talk with that make we value waiting we get because waiting we get see all these our things all these our local food wey be say we, we we get for this nigeria ogiri um, uh, dawa. all those things are things that are mushroom in those days for village when we go back here, we go pluck mushroom They can cook eat you don't go hear say people get cancer you don't go hear anything like that but now everything chemical chemical Now that once now this our young mothers all this our nowadays people they value They no know say all this our local local food is very very rich It's very very rich so now make i make i bring this matter come here so that make i come encourage una more una dey feel somehow inferior more una no feel inferior but something wey be say you go they proud of me as i day here so food wey be say i eat i prefer eating our nigerian food i no tell you lie i if i i last time wey be say i go uh, dubai when i reach dubai i say make give me rice They know they be dey hear english one go say bring yam abi wetin you call the rice Say bring am come see the rice even me what they? dey i know even fit eat it now i tell my husband say ma abeg abeg mo go look for our local nigerian food i no understand this kind of rice i left the food there because i no dey sure of waiting that they give me there honestly na true i tell you so so make we try and value waiting we say we get that is what i'm trying to say in essence no say because of say um, uh, this person na na nigeria tailor therefore you know go patronize an, a foreign tailor that nigeria tailor you better pass foreign tailor because they know how to design too so my country people Now here i draw to talk about this dj copy this girl a very beautiful girl Now, now nigerian celebrity Where we say i see Where we say they wear nigerian made things They wear nigerian made things very well even daddy shoke sef they try to promote nigerian things He go say all made na made eh, all made na made very beautiful girl We say in papa na billionaire for this country all the time say am see this cloth when he wear so now na local nigeria clothes na im wear and na most of her clothes na na nigeria clothes na she dey wear and this na billionaire daughter and over this got even the people where we say they even get this money for this country sef they, they patronize nigeria clothes and they wear nigeria clothes i can't even see dangote go there eh, and uh, and uh, otetola abia dey dey call am go come the talk of uh, designers Now people wey be say i know say they no get money wey be say dem they feel inferior na then they come they show themselves if you open facebook you will see some kind of people that will they post they post all those things people wey be say e get money for this country dem they hide themselves They know they want to show themselves because they fear Now poor man wey be say e no get money Now they show himself Now they want wan show himself They want to impress people say uh, eh, him don arrive him don arrive Now so this country Now so this nigerian people They they behave so my country people now here i go stop this um this video because i don't feel say the video done too long so i go stop here thanks for watching god bless you if you never subscribe to this channel then hit the subscribe button for those of you now want to support me i say god go bless now. thank you so much bye